mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe mwiriwe neza radiyo ijwi ry'amerika muratwumvira mu burundi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na thomas kamirindi ndabaha ikaze muri aya makuru kandi mwe bakirisitu by'umwihariko aho muri hose tubifurije gutangira neza iyi wikendi ibanziriza umunsi mukuru wanyu wa noheli ingingo z'ingenzi z'amakuru mu burundi urumuri rw'amahoro rwarangije kuzenguruka igihugu cyose ku wa kabiri w'iki cyumweru perezida ndayishimiye yasabye kujya yasabye abarundi bose gukora ku buryo uburundi buzaba ari igihugu cyifashije mu bihumbi bibiri na mirongo ine ariko bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe ataharanira inyungu za politiki avuga ko hakiri byinshi bigikenewe gukorwa kugira ngo uyu mugambi ugerweho tugasaba kandi yuko minisiteri ya planifikasiyo ko yosubiraho nimba ari romanima ministeriyeri yoba cyangwa ikindi kizoba dusabye kumugaragara yuko minisiteri ya planifikasiyo muri ubu bundi igaruka
uyu ni faustin ndikumana umukuru w'ishyirahamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo nyuma ya mali na burkina faso abasirikare ba nyuma b'ubufaransa bavuye muri nigeri naho inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ntiragera ku mwanzuro ku ntambara yo muri gaza aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane mugume hafi nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi na n'ubu ntirabasha kumvikana no kwemeza umwanzuro wo kohereza indi mfashanyo muri gaza amahanga yikomye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden bitewe n'ukuntu ashyigikiye ibikorwa bya gisirikare bya israel muri gaza no mu gihugu cya hano imbere abaturage bageze ku kigero cyo gutora benshi ntibashyigikiye uburyo yitwaye ku birebana n'intambara yo muri gaza eugene mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru abantu babarirwa mu bihumbi makumyabiri barishwe mu ntara ya gaza kuva israel itangiye gutera amabombe mu byumweru icumi bishize nk'uko abategetsi b'abanyepalestina babivuga nyuma y'iminsi y'imishyikirano idahagarara yo kwirinda ko amerika yakoresha ijwi ryayo veto akanama ka oni gashinzwe umutekano kuri uyu wa gatanu byitezwe ko gatora umwanzuro wo kohereza imfashanyo mu ntara ya gaza israel ntishyigikiye ibyari bikubiye mu mwanzuro ku ikubitiro bihamagarira oni gukurikirana ibikorwa byo kugenzura amakamyo atwara imfashanyo no guhita bahagarika imirwano ambasaderi wa amerika mu muryango w'abibumbye linda thomas greenfield yagaragaje ko ashyigikiye inyandiko y'umwanzuro uriho ubu agira ati ni umwanzuro uzageza inkunga y'ubutabazi ku bayikeneye bose uzashyigikira icy'ibanze kuri misiri ko dushyiraho uburyo bwo gufasha gutanga imfashanyo y'ubutabazi mu gihe israel ikomeje operasiyo zayo ku butaka kuba perezida joe biden nta bushake afite bwo guhamagarira ihagarikwa ry'imirwano byangije umubano n'imiryango y'abayisilamu b'abanyamerika bateguye ubukangurambaga bise abandon biden umuntu acishirije bisobanuye ve nyuma ya biden jeilani hussein wateguye uwo mugambi agira ati
turemeza ko perezida biden azatsindwa itora ryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane ntabwo tubuze ingufu nk'abayisilamu b'abanyamerika dufite ingufu icyo tudafite gusa ni amafaranga ariko dufite amajwi nyakuri
john kirby ushinzwe umutekano w'igihugu yemera ko hari uburakari
duteze amatwi rwose kandi turagerageza gusobanukirwa kurushaho n'ibyo bintu byose bitandukanye mu kuvuga ibyo nta gihugu kigomba kubaho kibangamiwe nk'uko hamas ihangayikishije israel nta gihugu cyakagombye kubaho muri ubwo buryo biturutse ku muturanyi ijwi ry'amerika dukomereze kuri iyi nkuru ya ngora yafashe icyemezo ko mu kwezi kwa mbere kugiye kuza izaba izava mu muryango w'ibihugu bicuruza peteroli mu mahanga opec mu magambo magufi y'icyongereza cyangwa opep mu gifaransa ibaye igihugu cya gatatu gisohotsemo nyuma ya equateur mu bihumbi bibiri na makumyabiri na qatar mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda eugene mukankusi arakomeza angola yinjiye mu muryango wa opec mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ikora utugunguru tugera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi ijana ku munsi ugereranije na miliyoni makumyabiri n'umunani iryo tsinda ryose rikora ku munsi umwe umuryango wa opec washinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'ibihugu birimo arabiya saudite kuwait venezuela iran na iraq angola yo yinjiye muri uwo muryango muri bibiri na karindwi kuva muri bibiri na cumi na karindwi opec yakoranye n'uburusiya n'ibindi bihugu binyamuryango mu kizwi ku itsinda opec plus kugira ngo hacungwe isoko mu masezerano angola yagizemo uruhare kuva kwa angola muri opec bizatuma ibihugu binyamuryango bisigara ari cumi na bibiri n'umusaruro w'utugunguru miliyoni makumyabiri na zirindwi ku munsi ni ukuvuga ibigera kuri makumyabiri na karindwi ku ijana bya miliyoni ijana n'ebyiri z'utugunguru twa peteroli n'ibikomokaho dushyirwa ku isoko ku munsi mu myaka ya vuba angola ntiyabashije kugera ku gipimo cyasabwaga na opec plus bitewe n'igabanuka ry'ishoramari ku mwaka utaha bibiri makumyabiri na kane opec plus yagabanyirije angola igipimo cy'umusaruro igomba kugira intego mu nama yabaye mu kwezi gushize yasabwe utugunguru miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na cumi ku munsi ibi byasabwe nyuma y'ubusesenguzi bwo hanze bwasuzumye umusaruro wayo harebwa imibare ya nigeria angola na congo angola yo yashakaga kohereza miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na mirongo inani by'utugunguru ku munsi yarabyanze yoherereza opec inyandiko ibyamagana
nyuma ya mali na burkina faso abasirikare ba nyuma b'ubufaransa bari muri niger batahutse uyu munsi ingabo z'ubufaransa zari zimaze imyaka icumi mu rwego rwo kurwanya imitwe y'intagondwa ya kisilamu mu karere ka sahel muri niger bari bageze ku gihumbi na magana atanu hagati aho ingabo za leta zunze ubumwe za amerika n'iza somaliya bishe umukomanda ukomeye w'umutwe w'iterabwoba al shabab igitero cyahitanye marim aiman cyabaye ku cyumweru gishize hafi y'umujyi wa jirib mu majyepfo y'igihugu ariko leta yaraye ibitangaje mu gicuku mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatanu africom ishami ry'ingabo za amerika rishinzwe afurika nayo yatangaje ko yivuganye aimana mu gitero cy'indege y'intambara kandi ko nta musivili wakiguyemo leta ya somaliya na leta zunze ubumwe za amerika baregaga aimana gutegura no kuyobora ibitero by'iterabwoba byinshi muri somaliya no muri kenya by'umwihariko igitero ku kibuga cy'indege cya manda bay cy'ingabo za kenya ku itariki ya gatanu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri cyahitanye abanyamerika batatu barimo umusirikare umwe gikomerekeramo abandi banyamerika batatu barimo abasirikare babiri icyo gihe al shabab yatangaje ko ariyo yakigabye amerika ikoresha ikibuga cya manda bay mu bikorwa byayo bya gisirikare byo guha ingabo zo mu karere ka afurika y'uburasirazuba imyitozo yo kurwanya iterabwoba amerika yari yaragennye igihembo cy'amadolari miliyoni icumi ku muntu wese wari gutanga amakuru yari gutuma maharim aiman atabwa muri yombi aho yari kuba ari hose ku isi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusoreze aya makuru yo hirya no hino ku isi muri ukraine utudege tutagira abaderevu drone z'uburusiya zarashe mu murwa mukuru wa ukraine kiev uyu munsi mu gitondo bibaye ubwa gatandatu muri uku kwezi zakomerekeje abantu babiri eugene mukankusi aragarutse ukraine yavuze ko yahanuye drone makumyabiri n'enye muri makumyabiri n'umunani z'uburusiya zakorewe muri irani zerekezaga i kiev meya vitali klitschko n'abandi bayobozi batangaje ibitero mu bice bituwe bitandukanye by'umujyi Klitschko yongeyeho ko drone yakubise inyubako hibamo abantu benshi mu ntara ya soromiyanski bigateza inkongi y'umuriro iyi nyubako iri mu birometero magana make uvuye ku bitaro by'ababyeyi nk'uko ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters bibitangaza izindi nyubako nazo z'amacumbi zangiritse no mu bindi bice by'umujyi mu gitondo cy'ejo kuwa kane perezida wa ukraine volodimir zelenski yari yavuze ko hari ibimenyetso ko imyiteguro n'ibikorwa by'igisirikare cy'uburusiya birimo kugenza amaguru make zelenski mu ijambo yavuze mu ijoro ry'ejo kuri videwo yaragize ati tuzakomeza gushyigikira uko kugenda buhoro kwabo
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru turimo tubagezaho ari no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube na fesibuke kuri voa radiyo yacu mu burundi nyuma y'iminsi mirongo ine n'itanu urumuri rw'amahoro rutangiye kuzenguruka mu makomine yose y'igihugu rwashoje urugendo mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu muri iki cyumweru ni inkuru ijwi rya amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu burundi turayigezwaho na tiyarive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda uno munsi n'uburundi bw'amahoro uburundi buharanira agati na muntu uwo ni umukuru w'igihugu c'uburundi igihe hariko harasozegwa urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga citiriwe petero nkuru nziza mu ijoro ryo kuri uwa cumi n'icenda kigarama muri ico kibuga kiri ku birometero umunani uvuye ku mugwa mukuru wa makamba igisenyi abantu bari bakubise harazima abavuye mu zindi ntara n'abanyamakamba bari bambaye imyambaro yera ivyo birori vyaranzwe n'intambo hamwe n'indirimbo z'abaririmbyi bakomeye bo mu burundi bikaba byagiye kurangira isaha zine z'ijoro hari haheze rero iminsi mirongo ine n'itanu urumuri rw'amahoro rutanguye urugendo rwago rugira cumi n'indwi mu makomine yose agize uburundi urugendo rukaba rwatanguriye muri komine ya muyinga itariki zine z'uku kwezi urumuri rw'amahoro ni akaryo ko guhuriza abantu mu bikorwa rusange iby'iterambere mbere intwararumuri zigatanga n'imfashanyo zitandukanye muri ibyo bikorwa cyane cyane mu nyubako z'amasomero amavuriro gutera ibiti n'ibindi ibindi bikorwa uwo mwaka urumuri rw'amahoro rwazungurutse amakomine yose agize uburundi uko ari ijana na cumi n'umunani ibirori byahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'agateka ka muntu uwahariwe amahoro no gusozera isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yo kurwanya amahaba akorerwa abakenyezi umushikiranganji mu byajejwe harimo agateka ka muntu mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko amahoro agateka ka muntu byifashe neza mu burundi ariko ntawoshira agati mu ryinyo ni ukubandanya bayavomera kujya ku ruyuzi nk'uko byashikirijwe na Imelda Sabushimike ajejwe ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'agateka ka muntu nayo umukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu Burundi amahoro n'agateka ka muntu bitakira agaseseshwa rumuri ati ubusi muri ca gihe indongozi arizo zahungabanya agateka kabo barongoye Evariste Ndayishimiye ati ntawe ugihoga ukugene yaremwe duhimbaje uwo munsi ata murundi n'umwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko amuhora intara canke amuhora n'igitsina canke amuhora ukwemera kwiwe canke amuhora ingene imana yamuremye duhiriwe duhishije igihugu cacu ni igihugu kuva kera na rindi cari igihugu c'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazina muntu umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranasabye intwararumuri gushikana ubutumwa bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU aho bukera muriko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera uno munsi n'uburundi bw'amahoro uburundi buharanira agateka kazina muntu mbere nino muri iyo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefoni kugira ngo uwogira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika ku bijanye na yambona kazoza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine uburundi kizoba ari igihugu cifashe umukuru w'igihugu yasabye ko icivugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende tugana uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine coshigwa mu ngiro n'abantu bose amasengesho atavuyemwo kandi ko ushaka gutera imbere yotangurira ku bito bito mutangure ibikorwa vy'iterambere umwe wese abwira umuvyeyi wiwe uti agakoko ntunga cyanye mpimene ntunga cyanye mpinka ntunga cyanye murukwavu ntunga mugabo ntiduze dusange urwaruka mu burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene narababwiye yuko inkoko ivyara inka ababitanguye barabibonye none ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni abanyamakamba baganiriye n'ijwi rya amerika baremeza ko mu ntara babayemwo amahoro ahari manirakiza jean claude yego arasasagaye kweri kuko ubirabiye nk'aha nk'aha tuvuye ku kibuga nta muntu turumva ngo barafashe cyangwa ngo bararashe Bi- biraboneka yuko um, amahoro yameze neza nta ngorane n'imwe mugenzi we hafashimana aimable ijwi rya amerika ryaramubajije riti mbega ubona bishoboka ko uburundi kizoba igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine nawe ati ego ku bwanjye birashoboka kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu ijya mbere yarahimirije ko kira muntu wese naho yoba adafise inka yofa amatungo urukwavu kandi abantu benshi umugambi barawitabiriye barawukora kandi umugambi ni mwiza niyo mpamvu n'ico gihe bizokunda ariko rero amashirahamwe atandukanye si kwabibona faustin ndikumana arongoye parisem abona ko igihe mu burundi batazoba barashiraho ubushikiranganji butegura imigambi ya leta iryo hangiro rizogorana gushikako tugasaba kandi yuko minisiteri ya planification ko yosubiraho nimba rero manima minisiteriyeri yoba canke ikindi kizoba dusavye ku mugaragara yuko minisiteri ya planification muri ubu burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubiye inyuma ukibuka amaproje yaguma araza ngo sharuwa zero byo guteza amavoka ibyo kugira iki za najesa ibintu guma biza biza bitwara amahera y'umurengera mu gihugu ugaca umengo n'ibisanzwe hoba kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu leta ntizirasaba amadeni kandi hataboneka ico ayo madeni yamariye abarundi kandi hari ivyegeranyo vyerekana ko amahera ava mu matagisi n'amakori yiyongereye ariko ibintu bikaguma bisubira inyuma leta kandi ntiyobandanya ifasha amakoperative kandi umwimbu wayo utaboneka ni gute hashobora kuba hava ngo hariho ngo gufasha amakoperative kwaguma uyafashe uyafashe hatekereza ko ariko aragwiza umwimbu hafi imyaridi mirongo icenda ku mwaka ubu myaka ine ariko arabya hafi imyaridi amajana atatu ni ukuvuga ko iyo subvansiyo ya ju- i- i- i- y'amakoperative isumvya bije yose y'ubushikiranganje bw'ubutungane ubushikiranganje bw'ubutungane ntiburenze imiliyaridi mirongo itanu n'imwe mugabo ubutungane tukavuga ngo ubutungane bwatunaniye ngo twabuze mubasanga busumbwa bije hafi ca kabiri ni ukuvuga ngo amahera ngo agiye mu y'amakoperative tabona na evaluwasiyo yabo ndikumana faustin asaba leta ko yoha uburyo bukwiye sentare ijeje gukurikirana abajya b'ibiturire abasesagura n'abanyonora amatungo ya leta kandi bagahanwa gabriel rufyiri nawe ati kamwana wa mama gahere kandi urugero rw'ibyo uburundi bushora mu mahanga byongerezwe ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'amasoko ya leta yose nk'uko biri muri buje ya leta ahabwa abantu batarenga cumi mu gihugu cy'u Burundi murababona mwese ngaho baratunze gusumvya leta ibyo dushora mu mahanga bingana na mirongo ibiri ku ijana ni ukuvuga mirongo umunani ku ijana y'ibyo turondera mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu byo tubaza gushora mu mahanga leta yokora kugira ngo ubutunzi buduge kurusha kandi n'ideni igihugu gisaba rigabanuke gabriel rufyiri iduga ry'ubutunzi ry'uburundi aho rigeze turi munsi ya kabiri ku ijana todo croissance économique ea 2 uno munsi uburundi bufise ideni rirenga amamiliyaridi ibihumbi bine ico ni ikibazo gikomeye cyane ku iduga ry'ubutunzi izindi nzitizi zishobora gutuma ihangiro ry'uko uburundi bwoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine gaburiyeri rufyiri avuga ko ari ubukene bw'igitoro bwama bwibonekeza igwirirana ry'abantu riri ku murindi munini ubukene bw'akazi ku bahejeje amashure bugeze ku rugero rwa mirongo itandatu na gatanu ku ijana kudashobora gucukura ubutunzi kama n'ubukene bw'umuyagankuba mu bijanye n'agateka ka muntu naho icegeranyo c'ishirahamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu idhb mu cegeranyo cayo co mu kwezi guheze ryarashize ku mugaragaro ko hakiri abantu bafungwa kuko badahuje ivyiyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bafungwa baheze igihano cabo ariko bakagumizwa mu mvuto
Silent night, holy night.
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ako karirimbo murumva kaganisha kuri noheli ariko rero nyine noheli zaba kuwa mbere murabizi ku wa kabiri bukeye bwaho diane ninazwa zaba ari hano muri studio kudukorera ikiganiro murisanga diane wiriwe wiriwe toma nawe uzoba uri ngaha kudukorera ikindi kuwa mbere yego Eh, uz- tuzaganira mbese tuzaha umwanya abanywanyi b'ijwi rya amerika ku wa mbere mu kiganiro murisanga cyose cy'isaha guhera saa kumi muzaze rero muri benshi hanyuma mu- mwifurize abo mukunda noheli nziza noneho we ku wa kabiri uzababwira iki kuwa kabiri nanje thomas nzokwakira ngaha muri studio z'ijwi rya amerika abana batatu bazoba bari mu rugero ruri hagati y'imyaka umunani na cumi n'ibiri noweli baravuga ko ari umunsi w'abana kera niko bavugana n'ubu abana barawuhimbaza cyane abana rero batatu baba mu icungararo washington dc bazodufasha kwakira abandi bana bari hirya nino ku isi buraya muri amerika mu rwanda mu burundi hose hatandukanye uri umubyeyi rero ushaka ko umwana wawe agira uruhara muri ico kiganiro ijwi rya amerika ryishimiye kubashikiriza ku bana twandikire nimero zawe za telefone uzoduha umwana wawe tuyaga uti muturungikira gute izo nimero ziturungikire kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com canke kuri whatsapp yacu guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri icenda kabiri ubusa kabiri rimwe ubusa ubusa abo bana bazaba ari abarundi abarundi abanyarwanda avuga ikirundi n'ikinyarwanda uwo bizokwanga mu kirundi n'ikinyarwanda ashobora kutuvugisha mu congereza mu giswahili no mu gifaransa tukabihindura mu kirundi ikibirabo ariko rero nanone kubera ko bazaba ari abana ababyeyi babo bazabaherekeza nubwo batazavuga bazoba babaherekeje tuzoririmba tuzotasha mbese azoba ari ikiganiro ijana ku ijana ababyeyi c'abana bicariye hariya bareba baturaba ego nuko nuko diana Yego.
urakoze cyane Urakoze.
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero tujye ku bibazo by'intambara yo muri gaza leta zunze ubumwe za amerika irimo irategura gahunda ya nyuma y'iyi ntambara yo muri gaza nyine gahunda igamije kuvugurura no guha ingufu nyinshi ubutegetsi bwa palestina kugira ngo nyine bushobore gutegeka intara ya gaza kubera ko iyi ntara ya gaza imaze imyaka iri mu maboko ya hamas uriya mutwe urimo urwana na israeli hanyuma rero uyu mugambi ugamije kandi ko palestina nyine nimara kugira ingufu no gufata gaza neza izaba umufatanyabikorwa wizewe na israeli baturanye mu biganiro bigamije igisubizo gishingiye kuri leta ebyiri iya palestina n'iya israeli icyakora ubutegetsi bwa israeli ntibubikozwa temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru umwe mu bategetsi bakuru waganiriye n'abanyamakuru mu cyumweru gishize utarashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko kimwe mu byifuzo birimo gusuzumwa ari ukongerera imbaraga abasigaye bo mu nzego z'umutekano za palestina muri gaza hagamijwe gukora izingiro ry'igisirikare cyagutse cya nyuma y'intambara cyo kubungabunga amahoro isiraheli ariko yo uyu mugambi ntiwukozwa minisitiri w'intebe benjamin netanyahu yavuze ko igisirikare cya isiraheli gusa ari cyo cyakwizerwa ko kibasha kuvanaho ubutegetsi bwa gisirikare muri gaza kandi yiyemeje guhagarika igerageza iryo ari ryo ryose ryagarura ubutegetsi bwa palestina muri uyu muhora igitutu kirakomeza kwiyongera ku butegetsi bwa biden ngo bucubye ibitero bya isiraheli bimaze guhitana abagera ku bihumbi cumi n'icyenda mu muhora wa gaza mu mibare itangazwa na palestina igitero gitunguranye cya hamasi cyo ku ya karindwi y'ukwezi kwa cumi cyahitanye ubuzima bw'abagera ku gihumbi na magana abiri muri isiraheli nicyo cyabaye imbarutso y'iyi ntambara uyu mugambi wa leta zunze ubumwe za amerika ku ikubitiro wugarijwe n'ingorane ebyiri arizo kumvisha abanyayisiraheli kuwushyigikira no gutegura abanyapalestina ubutegetsi bwa palestina kuri ubu ntibufitiwe icyizere cyakenerwa kugira ngo bugire uruhare mu gufata icyemezo ku mutekano n'ahazaza bya gaza ikusanyabitekerezo ryo mu gihe cy'intambara ryatangajwe mu cyumweru gishize n'ikigo cy'ubushakashatsi cy'abanyapalestina cyibanda kuri politiki rigaragaza ko rubanda nyamwinshi rw'abanyapalestina rutemera umutegetsi wa palestina muhamud abbas aho mirongo cyenda ku ijana bavuga ko agomba kwegura amakusanyabitekerezo yakozwe mbere y'iri agaragaza ko benshi mu banyapalestina bemeza ko ubutegetsi bwa palestina bwamunzwe na ruswa Aaron David Miller ni umushakashatsi mukuru mu kigo Carnegie Endowment for International Peace wabaye mu biganiro by'amahoro Amerika yagiye igiramo uruhare mu burasirazuba bwo hagati mu gihe cy'ubutegetsi bwa ba Perezida Reagan, Clinton ndetse n'ubwa ba Bush bombi. Uyu yavuze ko Abbas ari umunyantege nkeya cyane. Miller yabwiye ijwi rya Amerika ko iyo bigeze ku bijyanye n'umutekano Abbas abonwa nk'umunyabiraka wa Isiraheli kuva azashingwa binyuze mu masezerano ya kayiro yo mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ingabo z'ubutegetsi bwa palestina zakoreye gusa mu gice kingana na mirongo ine ku ijana by'intara ya sijorudaniya kandi zagize uruhare runini mu kugarura ituze mu gihe cy'ibitero by'ingabo za isiraheli n'ibikorwa byo kwagura imbago by'abimukira b'abanyayisiraheli isiraheli igenzura ikindi gice cyose cya sijorudaniya kandi igenzura cyane urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa kuri ubwo butaka yagumishije gaza mu kato kuva mu ibihumbi bibiri na karindwi nyuma y'intsinzi ya hamasi mu matora y'abadepite ya bibiri na gatandatu umuhuzabikorwa wa amerika muri gahunda z'umutekano kuri isiraheli n'ubutegetsi bwa palestina kuva mu ibihumbi bibiri na karindwi yahaga ingabo za palestina zo muri sijorudani y'amahugurwa imfashanyo intwaro n'ubundi bufasha nyamara ingabo za palestina muri gaza zasaga nk'aho ntacyo zigikora nyuma y'iyirukanwa muri gaza ry'ubutegetsi bwa palestina ryakurikiye intsinzi ya hamasi Ahmed Fuad Al-Khatib umusesenguzi mu bya politiki wo mu burasirazuba bwo hagati we asanga leta zunze ubumwe za Amerika igomba gufasha bamwe mu bagize ingabo z'ubutegetsi bwa Palestina kuva muri Cisjordania bajya muri Gaza ari nako igerageza kongera guhugura abasirikare bari bahasanzwe Icyakora uyu musesenguzi yabwiye ijwi rya Amerika ko ikintu gikomeye ari ukubasha gutandukanya abari basanzwe ari abakozi muri guverinoma ya Hamasi kubera ko ariwe mukoresha rukumbi wari mu mujyi ndetse n'abafitanye imikoranire ya hafi cyangwa se ababa muri Al Qassam Brigade ari ryo shami rya gisirikare rya Hamasi. Alikatibu yagaragaje amasomo yavuye mu ntambara ya bibiri na gatatu ya Amerika kuri Irake ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiragaho politiki zo kurandura ishyaka BAT ikanasenya igisirikare cya Irake hagamijwe kwirukana ibisigisigi by'ubutegetsi bwa Saddam Hussein no kubibuza kugira imyanya y'ubutegetsi muri Irake nshya. Ati ibi byagize uruhare runini mu kavuyo kakurikiyeho n'intambara y'abanyagihugu. kimwe n'ishyaka bat hamasi nayo yari imaze imyaka myinshi ari ifite ingufu za politiki muri sosiyete y'abanyagaza itanga serivisi za leta ndetse ariyo ishinzwe amategeko n'ituze mbere y'iya karindwi y'ukwa cumi uyu musesenguzi agasanga gutandukanya abanyamwuga n'abayoboke ba hamasi no gukoresha ubunararibonye n'ubuhanga by'abo banyamwuga n'uko bari bamenyeranye n'abaturage bizaba urufunguzo mu kugarura ituze muri gaza ya nyuma y'intambara
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'ayo makuru twagejejweho na bagenzi bacu bose noneho twinjire mu mwuka wa noheli noheli izaba ku wa gata nako ku wa mbere ejo bundi ku wa mbere mu mbabarire abakirisitu b'isi yose rero turabifuriza umunezero turabifuriza ibyishimo kuri uwo munsi mboneyeho no gushimira cyane mu izina ry'ijwi ry'amerika mwe mwese mwatufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka cyane cyane mwebwe mwitanze mutizigamye mu biganiro byacu murisanga muduha umwanya wanyu muduha ubwenge bwanyu murakagwira abanyamakuru b'ijwi ry'amerika namwe mwese mu rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo uganda tanzania kenya mu burayi banywanyi b'ijwi ry'amerika mu burundi mudufasha kubona amakuru namwe mwese noheri nziza noheri y'amahoro mukomeze mwumva aka kazi ke